muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza ni thomas kamirindi ugiye kubagezaho amakuru radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi ku mirongo migufi short waves cyangwa wound court kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda no mu burundi mu burundi aho imiryango cumi n'irindwi yakuwe mu matongo yahora ibamwo mu mujyi wa gitega karitsiye ya mushasha umuryango wa mirumba userukiwe na hatungimana jean dodiye urakomorewe itongo ryose warondera ku muryango wa mitabavuma jean userukiwe na niyo nkuru albert uyu ni umwe mu bari mu mugwi wa leta ujejwe gutatura amatati y'amatongo hamwe n'ayandi matungo naho u rwanda ruvuga ko rutazahindura icyemezo cyo guca caguwa ni zimwe mu ngingo z'ingenzi mu burundi umugwi wa leta ujejwe amatongo n'andi matungo cntb mu magambo ahinnye y'igifaransa wasohoye abantu barenga ijana mu matongo babagamo muri karitsiye ya mushasha mu gisagara cya gitega cntb ivuga ko yashyize mu ngiro urubanza rwari mu mpari n'imiryango ibiri kuri ayo matongo umunyamakuru wacu igitega fidel d'antoine sabimana yakurikiye uko aya matati yakemuwe umuryango wa mirumba userukiwe na hatungimana jean dodier urakomorewe itongo ryose warondera ku muryango wa mitabavuma jean userukiwe na niyo nkuru albert iyo niyo ngingo yasomwe n'umugwi wa leta ujira gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo muri karitsiye ya mushasha iri mu gisagara ca gitega ni urubanza cntb ivuga ko yaciye hagati y'amatati y'abasigwa ba mitabavuma yohani n'umugwizatunga jean dodier hatungimana avuga ko aserukira umuryango wa murumba ni ingingo yasomwe isinzi ry'abantu rikinje kandi ikaba yaciye ijya mu ngiro mbuno nyene ihagarikiwe n'igipolisi n'abajeje intwaro muri karitsiye baciye bategekwa gusohora ivyabo abashikirijwe itongo bashirako amagufuri yabo bariko barasohorwa intuntu yari nyinshi uno mukenyezi w'umupfakazi yari afise inzu zibiri naho yari yashimye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika ntivyamukundiye kubandanya ivyo yariko arayaga mugati wa hariya hirya epfo nagura uwundi muntu hagaca hadugana n'ubwatsi harya a n'uyu umusomali yaheje kubaka ubunyene urumva bace bahoze nataye umutwe uno mugabo w'abana batanu yubatse umwaka w'ibihumbi bibiri ahashinga urugo nawe nyene yasoho ariko yagize icyo asaba uwakomorewe itongo n'uwo yaguriye tuguye mu mporero ntabo twaguriye yariko arugara amazu yari akwiye kuduha umwanya abitukundiye twokura kutubahati tukagira ihema tukaba benshi yaba abantu bari babaye muri izi nzu benshi n'ibishomeri nta n'ubuzi bafise dusaba yuko abo bantu twaguriye urumva nibo batsinzwe n'urubanza abo bantu twaguriye nibatwereke iyo tuja kuko twatanze udufaranga twacu kugira ngo turonke aho tuba uno mukenyezi w'umuryango w'abatsinzwe ku gisabo c'abasohowe yagize ati twagurisha kuko twari tuzi ko ari iwacu none muri iki gihe bariko baratwomura tukavaho none twobaho iki imiryango ihari mu itongo ry'umuvyeyi wacu ririya tongo ryose twanyazwe ni imiryango cumi n'indwi irimo abubatse n'abana harimo n'abapfakazi twashatse kumenya ayo matatu ko yaje naho yatanguriye twegera impande zipfa iryo tongo albert niyo nkuru asurikira umuryango w'abatsinzwe muri sentebe iryo tongo mukene twarironse twebwe data yakora mu gikoni ku musenyeri wa mbere yaje mu burundi yitwa antoni gross umwana wa mbere twebwe yavukiyeho yavutse mu mirongo itanu n'icyenda yumvikana yuko iryo tongo yarironse imbere twebwe iyo myaka yose twahabaye twe twaratangaye tugiye tubona uwo muntu azavuga ko turi mu tongo ryaseko jewe mu muryango ngira kane mfise imyaka mirongo itanu n'umwe ukaba muri iyo myaka mirongo itanu n'umwe ndamubonye mfise imyaka nka mirongo ine n'icenda niho yaje none imyaka mirongo ine n'icenda yose yaba yaheze ari ngaho nta n'umwe tugeze duhana gatoya umugwiza atunga jean dodier hatunga imana aseruka umuryango wakomorewe itongo we yatubwiye ko atakajambo twumwumva ko mbere ko bamwe yogira ifoto yiwe yosanga mu binyamakuru uwayifashe hari ico yobona twagarutse ku muryango watsinzwe albert niyo nkuru awuserukira yemeza ko banse kumviriza ivyabo na vyabo ariko urubanza rukabandanya twebwe uwahaye itongo da data ariho senyeri mukuru ngaha diyoseze nkuru ya gitega yaravuze yuko arababwira ati ntimuce urwo rubanza abo bantu bariko baraburanira iryo tongo nibaze iwanje hanyuma agenda bumvikanisha uyu muntu tuburana ntiyigeze ahonyorayo sentebe rero yagumye iducira urubanza ikibirira nta n'ijambo n'imwe tuba bigeze badukundira ko tuvuga uko tu- tugiye kazabuma ngo twatsinze tugiye ahandi ngo twatsinzwe n'ubu utwari muri kuru special niyo twari twungurura iki igihe cyose twagiye inshuro zine zose ntiyigeze yitaba uwo tuburana mugabo tugiye tubona baje kudusohora mu gihe SNTB ivuga ko ico imanza zo kuva mirongo indwi na kabiri abatsinzwe bavuga ko iryo tongo batanguye kuri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'indwi ico naco kiratangaza abatsinzwe Tega yavuze yuko yari yarahunze ngo amagume y'indwi na kabiri muko twega ibyo ntabyo tuzi kukura twebwe niho twamye nta nta tongo twamutwaye nta nzu twatwaye niho twakuriye twakuriye mu nzu papa yubatse tukurira muri iyo nzu nyene impapuro zemeza ko iryo tongo gushika uno musi riri mu matongo ya diyoseze nkuru ya gitega nk'uko biboneka no ku karata y'amatongo ya diyoseze ari mu bubiko bwa paruwasi ya mushasha mu rubanza rwasomwe na sentebe uno musi rwavuze ko na diyoseze nkuru ya gitega itsinzwe aho ivuga ko iyo diyoseze yari yaserukiwe na patiri nuko amazina dominiko ntiturashobora kuronka ico diyoseze nkuru ya gitega ivuga kuri urwo rubanza igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika urakoze fide amasoko ane kuri arindwi aheruka gusubirwamo mu gisagara cya bujumbura mu burundi rero ntiyuguru ntiyuguruwe uyu munsi nk'uko byari biteganijwe umunyamakuru wacu i bujumbura evariste nzikobanyanka araduha inkuru irambuye mu isoko ya ruziba yubatswe gushasha abahafise ibibanza bari basidukanye n'iyo nka kuza kuraba ko isoko yuguruye ico gikorwa nticabaye nk'uko uno mudandaza yabibwijwe rya amerika twe twari tuje ku isango baduhaye ndetse twarabonye n'urwete rwanditswe n'umukuru w'igisagara avuga ko ku itariki mirongo itatu isoko izoba yuguruwe ko abadandaza bose bazoza kwinjira isoko bagashikira ibibanza vyabo hama iyo twari kudukoreramwo hariyo ikugagwa ico catuzanye none dusanze nta kintu na kimwe gikoretse igituma iyo soko ituguruye nk'uko umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa yari yabimenyesheje mu rwandiko yasohoye mu ntango za kuno kwezi kwa gatanu n'ibikorwa vyo kubaka utuzu tw'idandarizo bitarangira nk'uko umwe mu badandaza abishikiriza twari twumvise yuko itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa gatanu ko tuza kuraba ingene isoko ya ruziba nshasha yugururwa hanyuma ababa bafiseho ibibanza kumbure bakaronka ibibanza vyabo hanyuma tukanatangura gukora ariko uko tubibonye turabona neza ko atari bizohera muri ino minsi canke mu kwezi kuzoza ko turacabona yuko hari ibikorwa vyinshi bigisigaye ku bijanye n'isoko ya ruziba hari imyidogo ku ruhande rw'abahafitiye ibibanza bavuga ko babihinduriwe bagasaba ko hoba gukosora amakosa yabaye hambavu rero yaho uretse n'ivyo bikorwa bigisigaye gukorwa hariho n'abarose ibibanza bitatezwa kuba ari vyabo ku mpamvu yuko wakorera nko mu ndagara ugasanga bamushize mu vyuma canke mu micungwe canke mu vyamwa canke ahandi hantu rero ivyo turabona ko navyo nyene abajejwe igisagara ca bujumbura ari nabo bajejwe ibi vy'amasoko bogerageza bakabikosora eka n'isoko ya musaga yari yashizwe ku rutonde rw'izugururwa kuri uno wa gatatu naho nyene ntacabaye uno mudandaza wo ku musaga ijwi rya amerika ryamusanze aho akorera mu isoko mfata kibanza y'ahitwa sokarti ariho urwandiko wari wari rwaje ruvuye hejuru batubwira yuko itariki mirongo itatu z'uku kwezi duteza kuba twavuye muri kino kibanza ariko bamwe bamwe no gusambara bari batanguye gusambura ariko guhera ejo twagumye twiteze yuko hari icova hejuru kitubwira yuko uno munsi dushobora kwimuka ariko twararindiye turabura n'ubu kugeza n'iyi saha turacarindiriye mu byo kwimuka ntivyabaye bikihaba n'ubu tu- nico gituma tukiri ngaha mbega mubona ico bacatumye umutima uko uno munsi ari giki ntituramenya ikintu na kimwe twese nta kintu na kimwe tuzi abadandaza bose bo ngaha muri iyi soko abo badandaza bo muri ayo masoko abiri yo mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura badashima ko urwandiko rw'umukuru w'igisagara rutajanye n'ingiro basaba ko ibikorwa bitarasozerwa vyorangira n'ingoga ayo masoko yasubiwemwo akugurura bagasigura ko aho bakorera vy'imfatakibanza bariko barahahombera twe dusaba mu kuri nk'abajejwe ivy'amasoko ko bodukura ngaha kuko twe twamaze kurambirwa no kuba turi ngaha kuko hariho nk'abakiriya bifuza kuza kudushorera ngaha ku buryo babona ahantu tudandariza hatabanezera baca bahitamo kuja kugurira ahandi twebwe rero tukaca dusanga ivyo turiko turadandaza ntabwo biriko birasohoka neza twasaba yuko bodutunganiza kugira ngo dusubire mu bibanza vyacu mu soko nkuru ngaho haruguru rero uwujejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura ntiyashinye kugira icyo ashikirije ku bijyanye n'uko kutugurura ayo masoko kandi umukuru w'igisagara yari yatanze isango yabwiye ijwi rya amerika ko ubujejwe kugira icyo avuze ari ramadan kurikiye ajejwe iby'ayo masoko akaba ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu hagati uyu nawe ngo akazogira icyo ashikirije arangije urwo rugendo amasoko ane ku ndwi yaheruka gusubirwamwo mu gisagara ca bujumbura ariyo ruziba musaga jabe na kinama niyo vyari bitekanijwe ko yugurura kuri ino genekerezo ya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda leta iravuga ko itazasubira ku cyemezo cyayo cyo guca caguwa nubwo leta zunze ubumwe za amerika yavana u rwanda muri agowa aguha ni amasezerano y'ubuhahirane hagati y'amerika n'ibihugu bya afurika inkuru irambuye asumita kaboye ari i kigali perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yari aherutse gutangaza ko uburenganzira bw'u rwanda ku isoko rya amerika buzahagarara mu minsi mirongo itandatu niba u rwanda ntacyo rukoze ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo iminsi mirongo itandatu yari yatanzwe na perezida wa amerika yarangiye donald trump yari yatangaje ko mu gihe u rwanda ruzaba rutarisubiraho mu kongera kugarura caguwa azafatira u rwanda ibihano byo kudasubiza ibicuruzwa byarwo ku isoko rya amerika ku masezerano ya gowa minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu rwanda vincent munyeshyaka yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko u rwanda rutazisubiraho ku cyemezo rwafashe cyo guteza imbere inganda zikora imyenda mu rwanda hagabanywa imyenda ikurwa hanze izwi nka caguwa ntabwo pozisiyo y'u rwanda yigeze ihinduka ni ukuvuga ngo agowa cyari ni ibintu byiza twabashaga kohereza ibicuruzwa byacu muri amerika ariko icyemezo cyo kuvuga ngo u rwanda rwavamo cyangwa rwahamamo ni icyemezo gifatwa na leta ya zunze ubumwe za amerika twebwe u rwanda nta kindi twabikoraho mu gutegereza ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byatuma icyo kibazo gikemuka n'ubu ngubu turacyiteguye ibiganiro bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho kandi bafashe icyemezo nacyo twacyakira ni uko bavugaga bati muramutse mwisubiyeho mugasubizaho caguwa natwe twava kuri iki cyemezo cyo guhagarika u rwanda mu rwanda twatangiye politiki yo guteza imbere inganda cyane cyane inganda zikora imyenda zikora ibikomoka ku mpu zikora ibintu bitandukanye sinzi rero niba dushobora kuvuga ngo twemeye kuva kuri uwo murongo wa politiki mu kugira ngo dukomeze dukore ibinini nibyo rero nababwiraga yuko leta y'u rwanda turakomeza politiki yacu yo guteza imbere inganda dukora ibiri mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda ubwo rero twebwe twakomeza umurongo wacu wa politiki nubwo ibi byabaye ariko ndetse u rwanda rukanga kwisubiraho abari batunzwe no gucuruza iyi myambaro batangaza ko bagifitiye icyizere leta ko ishobora kuzisubiraho bakongera bakabona caguwa ku bwinshi kugeza amagingo aya biragoye kuyibona kandi birigaragaza yuko no ku isoko kuyibona bigoranye ariko twumva batugiriye neza bakayirekura byatworohereza cyangwa se bakayigabanyiriza imisoro byatubera byiza ngewe numva badohora bakabisubiza uko byari bimeze n'ubundi wenda icyakorwa ni uko ubura ubura uko inganda zigenda ziyongera ariko nayo yagenda icika cyangwa bagafata iyo myenda yandi amagaze ikagabanuka ibiciro imisoro ikagabanuka bigaragara cyane ko nicyo twumva ni uko umusaza wacu yaza kumva turamwemera kandi tureba ko atureberera kure akatwumva bakatuduhurira cyangwa ikaba yagaruka amasezerano y'ubucuruzi hagati ya amerika n'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugira ngo bafashe ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa afurika kujya bagira ibicuruzwa bimwe bohereza ku masoko ya amerika ibi bihugu nabyo byasabwaga kuvanaho imipaka ku bucuruzi buva muri amerika biza muri ibi bihugu mu minsi ishize u rwanda rwatangiye umugambi wo kugabanya cyane icuruzwa ry'imyenda ya caguwa iba yarambawe yavaga mu burayi na amerika kugira ngo hatezwe imbere inganda z'imyenda ikorerwa mu rwanda ibi byatumye amerika nayo isaba leta y'u rwanda gusubira kuri iki cyemezo cyangwa igahagarika imikoranire n'u rwanda asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
naho kuva saa kumi kugera saa mbiri y'umugoroba ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri onde courte muri uyu mwaka abarundi bari impunzi muri tanzania bamaze gutahuka mu gihugu cyabo bararenga ibihumbi makumyabiri na bitatu muri rusange abarundi bavuye mu buhungiro ku bushake bwabo barengaga ibihumbi magana abiri mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje icyo gihe ese ubuzima bwabo bwifashe gute aho basubiye iwabo muri provinsi zabo mu ntara zabo nibyo mugenzi wacu oriyani itangisha akaganiraho na jean nepo bironkwa ajejwe gutanga amakuru muri caritas burundi umwe mu miryango ifasha aba barundi batahuka byari mu kanya mu kiganiro muri sanga
ubwa mbere ni uko nk'uko bamenyesha ni uko ishyirahamwe caritas ishyirahamwe caritas burundi risanzwe risanzwe rikora icyo gikorwa cyo kwakira impunzi mu gihugu cyose nizo bwa mbere mu kubikora ijoro n'icyo ariko rikora ubutumwa bwatanzwe na nigeranda papa aho asaba amakarikasi yose ku isi yose kwakira neza abantu gukingira impunzi kubakira neza mu kibano ibikorwa nk'uko mubivuze gukorera mu mazu atandukanye muri diyoseze ya rugigi no mu ntara za makamba n'ahandi hatari hake kuba ko rero caritas mu kubikora kuba cy'urukundo kandi igateza kuraba neza ko abo bantu iyo bashitse iyo bagiye bakiriwe neza mu kibano ariko rero uko mwanabivuze iki gikorwa ahanini gishyize n'ishyirahamwe mpuzamakungu hase ryakira impunzi caritas burundu rero gikora irahereza izo ziba zihungutse uburyo bwo kubaho bigizwe n'ibifungurwa bikenya n'amafaranga ashobora kubafasha gushyikira kuba mu kibano cyabo ariko nk'uko mubizi umuntu ahunguka abakeneye ibintu bitari bike hari byinshi abakeneye yego nk'uko mubivuze ah, muraza kutubwira ido n'ido ya bimwe mu byo mubaha aba banyagihugu iyo bashitse eh, muravuze ko mukorana na HCR eh, ibitigiri twaronse ku mbuga ngurukanabumenyi kuri site yabo ya internet bavuga ko bakiriye abantu benshi cyane ah, barenze abo bari biteze kwakira muri iki gihe kuva mu ntango y'umwaka bavuga ko bamaze kwakira mumaze kwakira ah, nk'abashika ibihumbi mirongo ibiri na bitatu amajana umunani na mirongo icenda ni ukuvuga ko mwakiriye abarenga abo mwari mwiteze kwakira bagera ku bihumbi cumi na bitanu abo banyagihugu boba baronswa ivyo musanzwe mutanga utubwira n'ivyo ari vyo musanzwe mubaha iyo bashitse mu gihugu
nk'uko mwabivuze nibyo ubwo buryo butangwa n'ishami karitasi butangwa buvuye mu ishami hase na pamu ni ukuvuga harimo ibyo gufungura gufungura bigize n'ifu y'ibigori n'ibindi bitari bike umuntu akaronka ashobora gufungura hafi ku mezi atatu ariko baratanga kandi n'uburyo uburyo mirongo irindwi ku muntu akuze ni mirongo itanu ku muntu umwana adashira imyaka cumi n'umunani ntitwari twumvise neza mwasubiramwo icyo gitigiri cy'amafaranga telefone yisaye nk'icitse cyangwa ku muntu yashyira mu haseri byaba byatanzwe amafaranga mirongo irindwi umuntu akuze umwana ari munsi y'imyaka cumi n'umunani aronka mirongo itatu na bitanu niyo aronka arumva rero bivana n'ingene umuryango ungana umuryango urimo abana n'abakuze baraheza bagashaka baronka ibahasha bifitemo ayo mafaranga atangwa n'iryo shami haseri ni ukuvuga umwana muto aronswa ibihumbi mirongo itatu by'amarundi mirongo itatu na bitanu mirongo itatu na bitanu by'amarundi umukuze mirongo indwi by'amarundi Eh, ibindi mubaha ibijyanye n'uburaro hoho mubafasha mute
yego dore nk'uko nabibwiye ibyo byose bitangwa n'ishami hasi harimo ibigizwe harimo impugu harimo harimo ibirenge two kwifuka harimo amahema harimo n'utuzu two kwambara haba Eh, birumvikana murabafasha amafaranga imfungugwa amahema kumbure ni- ni- n'impuzu bavuze ko imfungurwa zishobora kumara nk'amezi nk'atatu Eh, none mwiteze nk'abandi barundi bangana bate boba bari ku rutonde eh, mukorana na hsr baba bari ku rutonde muri uyu mwaka mwiteze kwakira ni nk'abangahe ibiharuro hanini byashyizwe n'ishami haseri kuko nibyo risanzwe riri mu gihugu cya tanzaniya nibyo ribita ibiharuro by'abataha bagatanga barindira ariko ahanini baza ko eh, icyo ari ikibazo cyo kwishyurwa ni- n'ishami mpuzamahanga yaba mu gihugu cya tanzaniya no mu burundi twebwe ibyo dukora byinshi ibiharuro tuba twabihawe n'ish- n'ishami mpuzamahanga haseri kuko nibyo bisanzwe bikorera cyane cyane mu makambi yo mu mpunzi ari tanzaniya nibyo bimenya neza abagiye gutahuka Eh, twebwe baratubwira ko mbere biti mu- mu ngezi biyashobora kuziboneka aba n'aba n'aba umva ko ibyo biharuro ibiharo bitomoye neza mwebazwa muri ishami mpuzamahanga murakoze cyane rwose none zimwe mu nzitizi muba muri ko murahura nazo muri iki gihe n'izihe igikorwa cyawe kiko kigenda neza uburyo ba- ba- baronswa burahari igikorwa cyifashe gute muri iki gihe kwakira impunzi Eh, icyo navuga ni uko nk'uko mwabyumvise ishami mpuzamahanga wasore ryaragerageje ku- kurondera ibyo bikenewe kugira ngo ibikenewe kugira ngo bahatirwe izo mpunzi ziriko ziratahuka Eh, ariko urabona nk'uko nabivuze mu ntango umuntu ahungutse aba akenera ibintu byinshi urabona eh, n'ibyo baronka byo gufungura n'ibyo kwiyorosa aho bashyitse ariko aho basubira urabona hari usanga nk'akazi k'umbure kara- karabomotse aho ugasanga ni gukura mu nyuma iyo myiteze Eh, hari ikibazo c'u- c'u- c'ubukene basanga mu kibano basanga aho bagiye Eh, urumva, ah, hakaba n'ibindi bibazo kumbure abana usanga baje ari batonya hari n'izindi bibazo usanga bi- bi- bijyanye n'ubukene izo mpunzi ziba zifite uvuga ko muri make ni ibyo tubona kuko eh, iruhande ya- y'izo mpunzi zifite zirashika iwabo mu ntara hanyuma eh, Caritas Burundi Recome kubera ko ifite ishika hagati mu kibano irabona kumbura izo mpunzi ziba zibayeho ubukene baba bafite nacyo gituma Caritas igerageza kuzibasaba n'abandi bashobora kugira icyo bafasha Eh, ndetse mbere hari amashami yani makaritasi mu bindi bihugu yagerageza gufasha kugira ngo akoreshe gufasha gusa na karitasi kugira ngo babashe kugarukira ku ku nyungu mu bindi bihe bimwe urumva ko haba hari ikibazo n'aho ibyo biyo- i- n'aho iryo shami hasi ryagezeho igoye hari ikindi mu gihe cyo kubaho mu kibano ha- mu kibano iyo gishitse mu buzima bwa misi yose murakoze cyane turaza kuraba mu kanya kari imbere kandi ikindi muhimiriza kumbure abantu mu kibano canke muri leta canke ahandi bobafasha muri iki gikorwa muri mwo eh, gihambaye cyo kwakira abarundi bariko baratahuka muri iki gihe kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya amerika nabo nyene bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro reka tuje ku murongo wa telefone twakira uwa mbere eh, innocent wiriwe neza uduhamagaye uri hehe yego muri wendega mu gisigara cya butumbura mu kanyosha Mm, uraho neza
yego turakomeye turashima Mm, nduga kwijambo
yego ne kubona eh, abarundi bimirishe guhunguka turanezera cyane kandi tuzobakiye tugasaba yuko n'abarundi bene wacu boza ari nka benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko igihugu cy'iwacu kiriteguye kuko nta ntambara iriho kuko tire- turemereje yuko tuzobakirana n'ukwezi batosira mu mihana neza hama tugasaba yuko nabo baba babishoboye bose n'ababyumvamo bose bo- bokwiyandikisha ari benshi bakaza mu gihugu cyabo kuko babona ubu twimirije n'amatora tukitegurira n'amatora bari no mu gihugu cyacu aha mu gisagara cya bujumbura twiteguriye no kubakira cyane
urakoze cyane Ja- urakoze cyane inoso Eh, reka twakire- namwe mwakoze ko mu murongo eh, twakire uwitwa jean claude amahoro neza jean claude uratwumva ndabakurikiye gatanu kuri gatanu Mm,
mu karere ka ngoma ni mu murenge wa gasana mu kagari ka kerwa mm, mbaje kubashimira ku kiganiro mutugezaho muri isanga ki- kitugezaho amakuru meza cyane avugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye z'isi Eh, ubwo rero nuko bisanzwe nyine abaturanyi bacu b'abarundi dore ko tunahana imbibi hano mu mu karere ka ngoma mu na- mu burasirazuba bw'u rwanda mm.
ni byiza cyane kuko baraje turabakira nk'aba- nk'abantu bahunze kandi tukabakira nk'igihugu gifite umutekano n'amahoro n'urukundo hcr bageza aha babateganyirije kubakirira ariko ubu ngubu tugumaza natwe kubafasha nk'abanyarwanda badusanze mu gihugu cyacu nta nzara bagize asheri nawe akomeje kubafasha natwe tugira gutya nk'abavandimwe basanga twejeje imyaka natwe tukomeza kubafasha tubaha ibyo kurya ibintu biba neza cyane dore ko bamwe banatahutse ubu ngubu bagarutse mu gihugu cyabo cy'u Burundi urakoze cyane jean claude birumvikana ko gufatana mu mugongo ari ikintu gihambaye cyane cyane cyane ko kuba impunzi aba aba ari ikintu kitoroshe n'ubuzima buba butoroshe ariko birumvikana ko ngaho mu rwanda ah, muri ko muragerageza uko mushoboye kugira ngo mufate neza cyangwa mwakire neza abarundi muri kumwe Eh, tugarutse ku mutumire wacu mishinga nahe jean nepo ku- tugarutse kuri innocent yavuze kuko bakira abarundi neza bene wabo iyo batahutse hari ibikorwa kumbure nko mu kibano ah, twavuga mu gifaransa volontaria umunyagihugu yokora kugira ngo afatanye- yifatanye namwe ah, kugira ngo abafashe kwakira abo ba- abo barundi baba batashe bimwe mu bikorwa bubafasha ni nk'ibihe kumbure ko ah, uburyo bushobora kuba ari buke mu kibano ariko bakavuga bati twokwitanga tugafasha mu bikorwa bimwe bimwe ni nk'ibihe bufasha rego nibyo eh, ugiye uko nabivuze uhereye kuri ubwo butumwa bwa papa havuga ati hasaba isi yose eh, kwakira kwakira neza gukingira guha agaciro no gushikana mu kibano uwo muntu ni ukuvuga impunzi- impunzi ni ibyo papa yavuze ati mu gifaransa ngo patagero shome avec les migrants Eh, ni- birumvikana yuko nani iwacu mu kibano naho hari ubukene impunzi itahubutse hanyuma ikakirwa neza eh, ishitse mu kibano umuntu wese yateja kumenya ko umuntu amwakirana iteka akamuha agaciro nk'umuntu Eh, mu kirundi bavuga ngo urusato rw'im- mu- mu mahoro cyangwa ngo iyo abantu bumvikana ngo urusato rw'imbaraga kubishuka batanu kuvuga ko hari ukumvikana akaba n'urukundo nta kibuza ko umukobwa icyo aterereye uwo muntu aba yahungutse rero twebwe nicyo tubona duhamagarira na cyane cyane abarundi bose kumva ko uwo muntu atahutse ukamwakira neza eh, ntihagire uva- uza gufata ngo uyu afite ibyiyumviro cyangwa ibiriya ariko amubonemwo ikiremwa muntu ah, afite agaciro nta ngere eh, yubahirize bityo hanyuma afashe no mu kwiteza imbere eh, aho asanzwe aba Eh, none nk'abo baba baratahutse bakakirwa neza mu kibano bimwe mu bibazo kumbure bishobora bashobora guhura nabyo baratashe nu- ni ugusanga kumbure nk'itongo eh, ryabo ryarahawe n'uwundi muntu cyangwa ryara- ryaribwe ibintu nk'ibyo hari ibyo mubona ah, abarundi bariko baratahukana bata- bariko baratahukanwa bahura nabyo ibibazo by'amatongo aho barima hari ibibazo nk'ivyo byibonekeza cyane
ubwa mbere ni uko ikibazo cy'amatongo mu burundi urabona ni ikibazo gikomeye cyane urabona igihugu cy'uburundi ni igihugu kiri ku birometero mirongo ibiri n'indwi kwadarato ma- ku bantu barenga miliyoni cumi n'umwe ni ukuvuga ko turetse impunzi n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu icyo kibazo cy'amakiro kira- kiraboneka ni ukuvuga ko ikibazo muri rusange gikomeye cyane Eh, nta nta biharo dufite kumbure muri kano kanya byerekana ikibazo cy'amatongo mu mpunzi ariko ikigaragara ni uko icyo kibazo gisanzwe kiriho muri rusange mu gihugu cyose gusa ubu ntaho tuba tukiharuwa uwo wafitongo kubera agize iki mugabo urumva ko ikibazo gisanzwe kiri muri rusange mu gihugu cyose gishobora kuba intambamyi eh, ku- ku mpunzi ziba zitahutse zisanzwe ziri mu- mu buryo bubi ayo nabi Ubwo ni ni ikibazo cya- cyaba muri rusange abarundi bose kandi kitoba kitoba- kitoza kure n'impunzi twakire uwitwa leo cargo leo cargo uratwumva ndabaramutse ngaho muri studio z'ijwi rya amerika amahoro neza uraho yego ndaha ndakomeye ubu turi tuvugana ndi mu ntara y'amakamba muri komine ya kayogoro intara y'amakamba cyane cyane ngaha mu kayogoro mperereye turabona abarundi bari barahunze ariko barahunguka bagaruka mu gihugu cy'amavukiro akabazo nashaka kubaza uwo mutumire arongoye katasi ndashaka ndamubaze yuko koko iyo abahungutse baba baba bashika ni ku mitumba baba babaye ko kuko iyo tu- turiko turaraba n'abantu bashika tubona yuko ivyabo usanga biba byarasambutse haba nk'amazu cyangwa ibindi tukabona yuko bashika bakamara igihe batararonka aho bashobora gukika umusaya
murakoze cyane ubwa mbere nagomba nkosore gatonya yavuze sindogoye karitasi na gato ndi- ngeze amakuru muri karitasi reba arongoye karitasi Eh, iki ikindi cyavuze ku bijyanye n'ama- n'amazu yasa- baba- usanga bashyize batanga baba mu mazu yasambutse nicyo twavuze ko ari ikibazo eh, gikomeye iyo izo mpunzi ziba zihungutse kuko usanga eh, hari ibyo bibazo biboneka eh, ibyo yavuze ko ari mu kayogoro kayogoro nibyo biboneka ko ari imwe mu makomine ahungukamo abantu benshi icyo ni ikibazo kiboneka mu bantu benshi baba barahungutse usanga aho baba ah, uburaro butifashe neza mm, turabibona ariko ugasanga uburyo kenshi na kenshi bushoboka buboneka
jean paul bironkwa yaganiraga na mugenzi wacu oriane itangishaka bironkwa ajejwe gutanga amakuru muri caritas burundi umwe mu miryango ifasha abarundi batahuka bava mu buhungiro ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama